iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ni ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda hatangiye icyumweru cy'ubucamanza ku nshuro ya kane insanganyamatsiko ubutabera ku isonga mu rugamba rwo kurwanya ruswa turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumutakabuyi ari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga ahabera ibiganiro mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko abayoboke b'ishyaka rya FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda batangira kuburana urubanza rw'ubujurire rwasubitswe byatewe n'iki Eric bagira ubusa yari ku rukiko mu Burundi urubyiruko rurasabirwa guhabwa amahugurwa kugira ngo rushobore gutegura neza imishinga iruhesha inguzanyo ni bakeya bazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nk'uko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusa ibikorwa by'imuhira mpawe n'imana marilene uri mu buyobozi bw'ishyirahamwe rikora inkweto n'imikandara riri mu mujyi wa bujumbura ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho tagize mwiriwe veniste turahera muyavugwa muri afurika adama baro niwe yaraye atahukanye itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri gambiya atsindiye mandigira kabiri muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa afurika umukuru wa komisiyo igejwe amatora ariye momar njayi niwe yatangaje intsinzi yiwe ejo ku munsi w'imana imbere y'abamenyeshamakuru hari haciye amasaha make abakandida batavuga rumwe nawe biyamirije ibiharuro by'ifatakibanza byari byamuhaye ikibanza cya mbere mu gatondo w'ejo ku munsi w'imana ernest bayi koroma arongoye umugwi w'indorerezi za cdao muri ayo matora yasabye abakandida bose kwemera aho intayi zishize n'ibyatangajwe kandi bakabikorana umutima utekanye abasirikare ba nigeri bashika kuri cumi na babiri hamwe n'abakora iterabwoba baharurwa mu macumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu burengero bw'ico gihugu umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze ejo ku munsi w'imana abandi basirikare umunani barakomeretse muri urwo rugamba batanye mu mitwe n'abakora iterabwoba baharurwa mu majana ku birometero bitanu uva mu gisagara ca fantiyo ni mu ntara ya tiraberio ikundwa kugagamwo ibitero by'iterabwoba umushikiranganji avuga ko amapikipiki atazwi igitigiri yakoreshwa n'abo bagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha mu gutumatumanako birafatwa muri afurika kandi abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibindi biziga indwi ejo ku munsi w'imana byatwawe n'uruzi bari muri bisi yari igeze ku kiraro muri kenya aba baciye bashikana ku gitigiri cy'abantu barenga mirongo itatu bapfiriye muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu iyo modokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abaririmbyi b'ishengero hamwe n'abandi bari bagiye kunezeranwa nabo mu birori by'ubugeni mu ntara ya kitui ku munsi wa gatandatu perezida uhuru kenyatta ejo ku munsi w'imana yararungikiye ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze ahanura kandi abanyakenya abasaba kwiyubara igihe bariko baratwara imodokari mu mabarabara cyane cyane mu bihe by'imvura nyinshi muri mari naho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kambi y'abasirikare ba onu bo mu nteko za minusma mu gitero cyabereye mu gisagara cya gao mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi w'imana igisirikare cy'ubufaransa cyavuze ko atabyononekaye ariko nta makuru cyatanze cy'abakekwa kuba inyuma y'ibyo bisasu muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ubwoko bushasha bwa korona bwiswe omikrome buramaze gukwirakwira mu bihugu mirongo ine ku isi hamwe no mu mareta cumi n'atandatu kuri mirongo itanu agize leta zunze ubumwe za amerika abategetsi bakuru mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya amerika ariko bavuze ejo ku munsi w'imana ko bataramenya neza uburakari ubwo bwoko bwa omikrome bufise kuwa bwanduye dr anthony fauci umuhinga w'indwara zandukira muri amerika yavuze ko atawoshobora avuga byinshi mu gihe bitaragaragara nimba abagwayi basinzikara canke badasinzikazwa n'ubwo bwoko bushasha kuva kuri uyu wa mbere abinjira muri amerika basabwa kuba bafise ibipimo bya covid cumi n'icyenda byerekana ko batanduye mu minsi itatu imbere yo gufata urugendo tukivuga kuri uwo mugeranye n'igipolisi cy'ububirigi cyaracucagiye amazi hamwe n'ivyotsi bikoroza amosozi ku bantu bari mu myiyerekano yiyamiriza ingingo z'amagara y'abantu zafashwe n'ibihugu vya buraya zigamije kurwanya umugera wa korona abantu hafi ibihumbi umunani nibo bakoze iyo myiyerekano i buruseli ku mugwa mukuru w'ubirigi berekeza ku cicaro gikuru c'ubumwe bwa buraya batera indirimbo zisaba ko bahabwa umwidegemvyo igipolisi c'ububirigi cavuze ko babiri muri bagenzi babo hamwe na bane mu bakoze imyiyerekano batwawe mu bitaro abandi mirongo ibiri barahagarikwa ku munsi wa gatatu perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen yavuze ko nyabuna hageze kwiyumvira gufata ingingo zikomeye zitegeka abanyaburaya bose kwicandagisha atawuvuyemo
urakoze aduyizbi girimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vewa akadomo kama nawe ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere mu rwanda hatangiye icyumweru cy'ubucamanza ku nshuro ya kane insanganyamatsiko ubutabera ku isonga mu rugamba rwo kurwanya ruswa perezida w'urukiko rw'ikirenga akaba na perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu rwanda faustin nteziryayo ari kumwe n'umushinjacyaha mukuru aimable havugiyaremye bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ikiganiro cyabereye ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga umunyamakuru ijwi ry'amerika asumutakabo yarahari asumutakabo mutakaboyi wiriweho mwiriwe neza venuste muri icyo kiganiro abo bayobozi bakuru b'inzego z'ubutabera bagarutse kuri ruswa mu rwanda yego nibyo nk'uko bivuze bagarutse ku cyumweru cyatangijwe cyerekeranye no kurwanya ruswa inzego zose zari zateranye bafata insanganyamatsiko ivuga ngo ubutabera ku isonga mu rugamba rwo kurwanya ruswa nari nkubwiye rero usibye perezida w'urukiko rw'ikirenga hari n'abandi bantu bose bakora mu rwego rw'ubutabera ndavuga umuyobozi mukuru wa ribu ndavuga polisi yari ihari ndavuga ubushinjacyaha bukuru bose bagiye bavuga ko mu nzego bayobora ruswa ihari ariko bagerageza no kuyirwanya kuyirwanya mu buryo bukomeye nk'urugero naguha ni uko mu magereza yo mu rwanda bavuze ko bafite abantu basaga magana atatu kugeza uyu munsi bafungiye ruswa gusa nta kindi cyaha bakoze usibye icyaha cya ruswa hanyuma rero bavuga muri rusange n'ibigeragezwa gukorwa aribyo gushakisha gukangurira abaturage kugira ngo batange amakuru kuri ruswa banizeza ko umuntu watanze amakuru kuri ruswa we adakurikiranwa ko babwira abaturage bati nimuvuge ruswa nimuvuge abantu babasabye ruswa nta kintu kiza kizaba tuzabarengera amategeko arengera umuntu watangaje umuntu wariye ruswa none se niba abo bayobozi bakuru bemera ko hari ruswa mu rwanda bavuze ko iboneka hehe kandi bafashe izihe ngamba zigaragara zihe zo kugira ngo bayirwanye buri rwego rwari ruhari ntabwo rwigeze ruhakana ko bafite ruswa mu nzego bayobora navuga ngo nko muri polisi bavuze bati hari ruswa n'ikimenyimenyi mujye mubona abapolisi bafunzwe bakurikiranaho ruswa icyo urwego rw'umuvunyi rugaragaza ko narwo rurimo guhangana n'ikibazo cya ruswa mu mitangire y'amasoko ya leta rwo runavuga ko cyane ruswa inagaragara kurushaho mu bantu mu nzego zose zitanga rutanga serivisi niba ari urwego rw'ibanze rutanga serivisi bavuga ko ruswa cyane ihiganje ariko baravuga bati hari icyo leta ikora mu rwego rwo guhangana nabyo bagendeye ku bipimo bijya bitangwa n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane rushyira u rwanda ku mwanya wa mirongo itanu na kane ku isi n'amanota mirongo ine n'icyenda ni ibipimo byasohotse umwaka ushize rugashyira nanone u rwanda ku mwanya wa kane muri afurika baravuga bati nubwo ruswa ihari mu rwanda nubwo tugerageza kuyirwanya ariko nanone hari igikorwa ari nacyo gituma u rwanda ruza navuga ngo mu myanya ya hafi nk'uko babivuze mu guhangana n'ikibazo cya ruswa mu kanya bavugaga ko muri gereza hari abantu benshi bafungiye icyo cyaha cya ruswa utanze ruswa kimwe n'uyihawe bahanwa bate utanze ruswa kimwe n'uyihawe bahanwa kimwe ahubwo utanze amakuru ya ruswa wenda nguhe nk'urugero niba ngewe ndamutse nkwatse ruswa wowe ukitangura ngo ukajya kubivuga wowe ntabwo uzahanwa n'ubwo wari uri muri gahunda ya ruswa kuko wabitanze ukabivuga ni uko bigenda uwavuze ruswa ko barimo kuyimusaba we ntahanwa ahubwo uwayisabaga cyangwa se uwayakiriye arahanwa ikindi nakubwira wenda hari kizakorwa muri iki cyumweru ni uko izi nzego zose twavuze zinateraniye muri iyi nama zose buri rwego ruzisuzuma kugira ngo barebe ikibazo cya ruswa muri uru rwego navuga wenda nka ribu bazisuzuma bareba batese ruswa ihagaze gute muri polisi ruswa ihagaze gute mu icyo cyumweru cyose kigiye kubamo inama zinyuranye bareba uko ruswa yabihagaze mu nzego zinyuranye mu rwanda asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ukomeze ukurikirane iyo nama uze kugeza kumva ijwi ry'amerika amakuru asesuye nkwifurije akazi keza n'umunsi mwiza urakoze cyane venuste tukiri mu rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko abayoboke b'ishyaka rya fdi inkingi ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda batangira kuburana urubanza rw'ubujurire kugeza ubu abafunzwe n'abagabo batanu baregwa ibyaha byo gushaka kure mu mutwe w'ingabo zitemewe no gukorana n'imitwe y'iterabwoba mu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi buriho ni ibyaha bahamijwe mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga radiyo ijwi ry'amerika amenye amakuru ku rubanza rwasubitswe ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa eric bagira ubusa wiriweho biriho neza nawe venutse nshimimana none ni iyihe mpamvu yateye urukiko rw'ubujurire gusubika urwo rubanza rw'abarwanashyaka ba fdi inkingi tugera mu bwanditsi bw'urukiko rw'ubujurire bwabwiye ijwi ry'amerika ko abacamanza bagombaga kuburanisha uru rubanza bari mu mahugurwa niyo mpamvu rwasubitse urwo rubanza abaregwa waba wababonye ku rukiko niba se wababonye watubwira uko bari bameze abaregwa ni ababonye nabonye abagabo bane bari bambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa umwe yambaye inkweto zifunze abandi bafite bambaye inkweto zifunguye wazita nka sandari ariko noneho buri umwe yari afite dosiye mu mabara atandukanye dosiye ibikapu bamwe babihetse ku ntugu bari barimo amadosiye bari bitwaje baje kuburana mu gihe ari batanu hari uwitwa fabien twagirayezu we afungiwe i rubavu numvise umwanditsi w'urukiko ahamagara kuri gereza ababwira ko urubanza rutagishoboye kuburanishwa baba bamugumishije muri gereza niko bari bameze witegereje mu buzima wavuga ko ni ubusanzwe bwo muri gereza ntibananutse ntibabyibushye nuko nabavuga muri rusange mu ikubitiro urubanza rugitangira ku rwego rwa mbere haregwaga abantu cumi n'umwe none uravuga ko hagombaga kuburana abantu batanu abandi batandatu bagiye he venuste nibyo batandatu harimo bane bagizwe abere ku rwego rwa mbere barimo uwitwa teofile ntirutwa wari uhagarariye ishyaka efuperi inkingi mu mujyi wa kigali ndetse n'umudamu umwe rukumbi leonire gasengayire wari umubitsi w'ishyaka nkakubwira ko rero ubwana boniface twagira imana wari visi perezida wa mbere we ubuyobozi bwa gereza bwavuze ko yatotse gereza n'imvugo itaravuzweho rumwe ndetse n'undi waburanaga yitegembya nakubwira ko rero muri rusange abo batanu nibo bari kuburana eric bagira ubusa abo bantu bose bagifatwa bavugaga ko bazira kuba ari abarwanashyaka ba fdr inkinge kandi bahagarariwe na madamu victoire umuhoza wari ukuriye iryo shyaka ubu ko yaseze muri fdr inkinge agashinga irindi shyaka rya darufa umurinzi naryo ritaremerwa n'ubutegetsi hari amakuru waba ufite ko abaregwa bakiri abayoboke ba fdr inkingi venuste icyo kibazo kukimenya bitewe n'uko n'igihe bafungiwe n'ibihe bya korona byahise byikubitamo biragoye ariko ushobora kugira ibyo ukeka kubera ko abagizwe abere n'ubwo wenda bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye bose bahise begukira ishyaka rya darufa umurinzi nkakubwira ko rero ikindi kintu ushobora gukeka ni uko mu bari kuza kumva urubanza harimo madame victoire ingabire wa darufa umurinzi ari nawe urikuriye hakaba na leonire gasenga yiwe wari wagizwe umwera ari umubitsi muri fd inkingi nawe namubonye ku rukiko icyo rero wagikeka ko wenda nabo bashobora kuba barangiza ibihano cyangwa se bagirwa bemera cyane ku rukiko urubanza rwabo rutaraba itegeko ko bashobora kuba ari abarwanashyaka ba darufa umurinzi mu abo bagizwe abere rero kugeza ubu ngubu nakubwira ko uwitwa teofile ntiwitwa uhagarariye ishyaka fd inkingi wari watangaje ko agiye muri darufa umurinzi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yaratewe iwe mu rugo amaze guterwa bahica umuntu yatewe n'abantu yavuga ko bari bitwaje intwaro ubwo rero abibwira radiyo ijwi rya amerika nyuma ya twamenye amakuru ko yafashwe arafungwa araregwa ibyaha byo gukwiza impuha no kurema umutwe w'abagizi ba nabi hakaba n'uwitwa vena abayisenga nawe watangajwe na madame victoire ingabire ko yaburiwe irengero umwaka ushize na n'ubu ntabwo araboneka muri ayandi magambo rero icyo kibazo niko nagusubiza nanone nshimimana urwo rubanza rwimuriwe ryari urubanza ubwanditsi bw'urukiko twabubajije igihe urubanza ruzimurirwa itariki ya nyayo butubwira ko bitewe n'uko ari ibintu n'ubundi abacamanza bagiye mu mahugurwa itariki nimenyekana bazayitangaza tubashe gukurikira urwo rubanza bya rusashimimana eric bagira ubusumya makuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimye nanjye venutse nshimiyimana ugire akazi keza
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo so bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni kinyarwanda mu burundi urubyiruko rurasabirwa guhabwa amahugurwa kugira ngo rushobore gutegura neza imishinga iruhesha inguzanyo ibanki y'urubyiruko bije irifuza ko abakobwa bashyirwa imbere muri ayo mahugurwa inkuru ijwi ry'amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatunga imana nk'uko bivugwa na Mpawinimana Marlene umwe mu barongoye ishyirahamwe ry'urwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cya bujumbura muri karitsiye ya kamenge urwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza ku bw'uwo mwigeme haracyakeneye ko urwo rwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere hari urwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bakeya bazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nk'uko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'uko umengo ari abantu turabagusa ibikorwa by'imuhira dutoshobora gukora ibintu bijya na biriya mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kujya mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uca usanga tujya mu ngeso mbi mugabo kuri twebwe twaje muri izi nyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira icyo twimariye tutarinze kuraba imifuko y'ababyeyi biradufashije cyane naho oda nduwayezu wo mu kibitoke cya rugombo mu burengero bw'uburundi abona ko umwigeme atoroherwa mu kuronka umutahe ariko iyo akoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo uwo mwigeme ari mu ishyirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko n'ishyirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu ibanki y'urwaruka uburyo ntibworoshye kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makeya ugatanga umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere urajya muri banki bije ukagira purandoferi yawe hama ukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni mirongo ibiri na zine kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye n'aho twari tugejeje turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashyitse no kuri tahayi bararaba ibikorwa dukora mu kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga christophe ndagijimana umuhinga mu bijyanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe imwe y'urwaruka ihomba ari ukubera ko iba yizwe nabi ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo byisungwe kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initedo transformation ilifo dabor pase nimba mu kibitoki bari bagize transformation de demande mu kibitoki imyembe iriyo transformation de pasteke iriyo mugabo mugaca mwitwara ibubanza mugasanga nta myembe iriyo canke pasteke ziriyo murumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuzana za matire premiere hariya mu kibitoki hanyuma muheze mugire transformation abubanza hariho kusuprematere ya transport de matiere premiere iba yiyongereyemo uwo mugambi wayo ni ukuvuga purandaseri yanyu irifu yuko yerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijyanye n'inyubako sixte niyuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora sixte niyuhire avuga ko rimwe na rimwe ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo ugwaruka rutegure neza cyane rwose imigambi nk'uko twe tubyifuza tubandanya tubigisha ubu nawe twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na onifame imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza mugabo uko iminsi niko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumba no kuri tubakurikirana bamaze kuronka ingurane ingurane baronka nazo bakayazura kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakonferansi dukorana kuvuga nk'ubu ubu aho tugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'urwaruka aho amenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko barariha ideni neza urwaruka ruranezerewe cyane rwose n'umugambi wa leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make dushyigikira imigambi yabo ngubu abarwaruka rurikiye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amaentreprise commerciale bamaze kwemererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu nimba ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihigo yose y'igihugu rero barishimiye cyane umupfasoni janet kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'umukenyezi onifa mu burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushyitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi urakoze desire hatunga imana ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi rifite undi muyobozi mushya alexandre muyenge yatorewe gusimbura reverien dukuriyo ucyuye igihe nyuma y'imyaka umunani desire hatunga imana komiseri de polisi alexandre muyenge arongoye igipolisi kijejwe gukingira abategetsi b'u burundi niwe yatowe kuri uno w'imana mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb aje gusubira reverandi kuri yo yaramaze imyaka umunani arongoye iryo shyirahamwe alexandre muyenge si mushasha muri ffb kuko yaramaze imyaka irenga cumi ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe yiyamamaza yaramenyesheje ko icihutirwa ari ukurondera ibibuga bikwije ibisabwa kugira vyakira inkino mpuzamakungu na rija mu Burundi kugeza ubu ata kibuga na kimwe gifise ubwo bushobozi ikindi yavuze azitaho no guteza imbere igisata c'abana kugira imigiro nk'ayikura abakinyi kandi bakurikiranywe kuva mu bwana akaba yanamenyesheje ko amategeko ari yazisunga mu kazi kiwe ka misi yose ahiriwe rero ahishije kuko icegera ciwe akade ntimubona yanonosoye ivyigwa vy'amategeko nawe nyene akaba atari mushasha mu mupira w'amaguru kuko yakinye mu cyicaro cya mbere mu mugwi wa atletico olympique icegera cya kabiri ni mustapha samugabo amaze imyaka cumi n'ibiri muri ayo mabanga mu mupira w'amaguru kandi twabamenyesha ko inkino z'igice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi cyarangiye kuri uno w'imana bumamuru yirahiye mesaje ngozi yisanze ku kibuga cyayo ibuye ku gisindo kimwe ku busa uwo mugwi umenyerezwa na olivier niyunge ko ucurangiza icyo gice cya mbere uri mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo itatu n'atandatu ukaba usumbya flambo du centre yo mu ntara ya gitega ya kabiri amanota cumi muri volleyball naho kuri uno w'imana niho hasozerwa mu burundi igikombe c'umukuru w'igihugu gitunganijwe ku nshuro ya gatatu mu bigeme igikombe catwawe na muzinga itsinze rezasi ku maseti atatu ku busa kizigenza wa rezasi amenyesha ko bagikeneye imyimenyerezo myinshi kugira bashobore kwitwara neza tugerageje kuraba habaye kutamenyerana hagati yacu ekipe rezasi dufite abakinnyi benshi bakiri bashasha rero kubera bakiri bashasha ntituramenyerana nicyo gituma mwabonye urukino rwa kinani kuko twakinye n'abari basanzwe bo bamenyeranye gukinana individuellement dufite abakinnyi bakomeye nk'uko mwabibonye gusa volleyball ni je collectif bisaba ko dukorera hamwe rero mu gihe tutaba dufite entraînement tutaba tumenyeranye ntidushobora gutsinda mu bagabo naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa gakosmos utsinze amicade sportif de bujumbura ku maseti atatu ku busa muri basketball naho umugwi wa new star uri muri kino gihe i johannesburg muri afurika y'epfo aho wagiye mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bar zizoba mu mwaka uza uwo mugwi w'uburundi ufise urukino rwa mbere kuri uno wa mbere na kurasini hit yo mu gihugu cya tanzania new star ikaba iri mu itsinda rigizwe na matero magic yo mu gihugu cya zambia cape town tigers yo mu gihugu cya afurika y'epfo na kurasen hit yo mu gihugu cya tanzania imigwi ibiri ya mbere izoca ikina igice cya kabiri gishira icya nyuma aho izohura n'imigwi ibiri yindi ya mbere yo mu itsinda rigizwe na ferroviario dobeila yo muri mozambique ulinzi warriors yo muri kenya city oilers yo muri uganda na cobra sport yo mu gihugu cya sudani y'ubumanuko imigwi izotsinda igice cya kabiri gishira icya nyuma kongera ko uzotahukana ikibanza cya gatatu iyo migwi uko ari itatu izoca ijya mu nkino za nyuma za bale desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
urakoze desire hatunga imana aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukobere ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu rwanda mu karere ka bugesera mu kagari ka kanzenze mu mudugudu wa karumuna ndabashuhuje kandi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya mucerwa mudenderwa mudereri ndagacaricari kashirangabo k'amazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibutsinda amashuri maze mbyumva ngendo bampica